بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسين كان كصدمي في أفرفاء وايلو لا أحديق دبني تمره رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا إسانيك قلبين إساني دوامته maqaan isaanii xuraaye ka isaanuu iftuffatan kana iftuffii tanarraa baasu'uuf guyyaa marro'oo saa'uma digdamii afur keessatti salphina itti dhagayame kanarraa baasu'uuf tarkaanfii fudhatan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam tarkaanfiin tokkoffaata isaan fudhatan ganama marro'oo ka namni hagam mada'oo ka namni hagam du'e duula jedhanii labsan duula nama kaleen wajjin duula bahe malee namni biraatis na wajjin hin deemin jedhe warri rakkoon itti dhagayamtu warra san warra kalee cabe kan warri kun madoo ifii harkifatee akkasitti bahan amri rabbii fudhatanii kiiloomeetirii kudhanii shan magaalaarraa fagaatanii achi qubatan faana qureesh waraana qureesh kalee dabre faana dhawanii maaliif deeman amma waa heddu'uuf waraana kana dura jagnummaa keessatti uumu'uuf lammata ammoo qureesh abdii kutachiisuuf akka qureesh as hin deebin sadaffaa ummata bal'aa arabaa kaan ka naannoo qubatu garsiisuuf akka qureesh hin sodaan kanaaf faayidaa hedduu laalanii rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam bahan garuu haa bahanii achi dhaqanii malee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hin beekan akka waraanni isaa kun lolaaf qophee hin qabne amma waraanni miidhamee jira dadhabee jira waraana bifa saniin dadhabbii san qabu lola seenu jechuu waraanuma san halaaku rasuulli alayhi salaatu wasalaam nama waaqee'i nama waan hin malle takka hojiirra oolchuu miti akkuma waan maltu dalagan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam kanaaf nama tokkotti dhimma bahanii waraana qureesh ka kalee dabre kana faana ergan waraanni kunis maylii gara soddomii shanaan takka achirraa fagaatee qubatee jira waraana ka qubatee jiru namtichi rasuulli erge kun itti dhufe nama kana muslima tahuu isaa warri hin beeku yoos maal jedheen jarana maal teettan jennaan maalif teen qureesh maal taa'u jiran qureesh wal aalatanii itti deebine madiinat deebine hunda isaanii balleessuu qabna jedhanii san haasa'u jiran sagantaa baasuu jiran duula madiinat deebi'uuf maal wal aalatan akkamitti nama akkas ga'u fixnee osoo madhaa maatii isaaniin balleessin akkamitti biraa deemne yoos namtichi kun dhufee maal teettan jedheen maal muhammadii fi sahaaban waraana takkaa guddinna isaa an hin argin fudhatanii warri kalee baqate hunduu kakate gadoo gugurdottu keessaa mul'ata jibbanna keessantu irraa ifa waraanni kun madiinarraa socho'e as deemaa jira jedhan maal jetta waraanni isin qabate osoo waraanni sun isin dhaqqabe gammachuu kalee gammaddansan isin harkaan booressine socho'aa jedhee nama aboonu amma bara deebine madiinat deebinee dha'uu barbaannaa jedhan wamaa nasiihatii fudhadhaa kalee maqaan keessan tolee maqaan keessan ardhan bada fuuldura socho'aa jedheen waraanni fa'atee madiinatti makkatti qajeele rasuulli rabbi alayhi salaatu wasallam achi bulanii oolanii taa'anii uummanni arabaa baadiyyaan marti gartee nagayaan nama itti as deebi'u dhabanii madiinatti deebi'an waraanni amma haga tokko haga tokko lubbuun itti deebite waraanni tokko yoo cabe nama xikmaa qabu hoggaana sammuu qabu ka lubbuu itti deebisu barbaachisa رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا إجارة كهروت أم تكون ما ساني والأبدي ساني يفك أوفو ساني ربي تأمنو ساني إجارني جرا إجارني مدينة تديبان ركو قردو دي رقاي ورانا مدام باية ميتين جالان كدو إجالانو ترباتم ji'a shawwaal akkasuma fixatanii ji'a dulqicdaaf ji'a dulxijaallee akkasuma fixatanii waggaan sadaffaa sun dhume waggaa afuraffatee gale jidduu kana rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni guddoo isaan ummataan injifatan dooyaa jenne naannoo san hundayyuu dooyaa kaayanii jira rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam oduu bakka takkad argamte yoos rasula bira geetti waxyi rabbiitu yoo dongayin namumaanuu yoos bira geetti jabeenna irraa tokko waan diinni kan kee keessa oole waan inni keessa bule waan inni yaadu waan inni haasawu hundayyuu ate siqquma qabaadhu jechuun jabeenna guguddaa kana gaa odoo rasuulli akkasi jiran dooyan rasuula rabbii oduu takka fidde oduu tana eessaa fidde lafa fagoorraa fidde lafti tun eessa banii hudey lafa fagoorraa fidde maaltu jira nama tokko jira khaalid ibnu sufyaan jedhaniini namtichi kun nama nafalleen guddaa araba keessatti beekamaa jagna beekamaa gosa baay'ee walitti qabe qureesh muslima torbaatama irraa ajjeefte cabsitee dhageennan ana qureeshii gadi jiraa jedhee guutumatti madiinaa qabadha jedhee waraana qopheeffate waraana inni qopheeffatu jiru kana dooyan fidde sila waraanan qopheessine gosa haga midhaqe ballamarraa fuudhe waraana ijaaru jira amma amma eegalu jira amma wanni biraa jabduun takka ta rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam qaban tokkofa dooyaa tana jenne basaasni bakka hunda jira lammata daddaffanii soso'u akka hatattamatti rasuulli rabbii rincichan qaban taa'anii haga namni sun jabaatee nama kudhaniin digdamaan dhibbaan wal ga'ee wal ijaaree booda achiisutas duuluun eegan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam jabeenyaa miti akkasuma yoosuma deebii kennu ama rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laalan isaan odoo biyyi sun silaa kaluu taate waraanuma wahii erganii naannoo san dhayanii ummata san gargar bittimeessan odoo isaa waliin qaban garuu fagoo biyyi deemsa guyyaa kudhaniiti barbaachisa maal godha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namtichuma gosa hagam walit hidhu jiru kana khaalid ibnu sufyaanii kana matuma isaa ajjeesuu barbaadan namni kun mootii biyyaati gosa ifii qofaa miti gosa hedduu walitti hidhu jira waraana fayyaa ijaaru jira mootummaa ijaaru jira akkamitti namni tokko asii deemee isa kana dhaqee ajjeesee irraa deebuu dandaya rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam waraana ifii keessa laalan nama jagnummaa ija jabeenna garaa jabeenna lafa beekomsa aqlii guddin walit qabatu laalan saxaabticha tokko cabdillahi bni unays aljuhanii jedhaniini isa kan argan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam inni kun nama jagna mu'mina dhugaati lammata ammallee nama gosa amma hudeyl kanaa wal ollaa qubatan inni juhanii warri juhaynaaf hudeyl wal ollaa qubatan jechuun naannoo kan lafa san hin beeka biyyi san gubbarran beeka inni qajeelatti isa kana yaamee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan argamu jiru kanatti khaalid bnu sufyaan waraana magaalaa nuun dha'u ijaaru jira ballama gosa heddurraa fudhate akkati isa kana dhaqxee ajjeeftu barbaade rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam amma kun hujii guddoo biyya takka taati hin beekne biyya olla'aasi erganii mootii biyya sanii takka pirezidentii biyya sanii dhaqii ajjeesii deebi'iin jechuun dubbii xiqqoo miti tun ikhwaani biyyuma san dhaquun hun jabaatti dhaqxu nama laafaa isaanii ajjeesuu nuun jabaatti mooticha biyya akkamii ajjeeftee deebite ati nagaa maal godhan duuba maal jedheen deebii takka qofaa gaafate yaa rasuula rabbii in hojjedha an qophee garuu nama kanan beeku takka an garree akkamitti beeka jedheen waan ati beektunna sii godha jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hidhannoo fi hidhatee qophaa'ee itti dhufe inni kaa akeekuuf eege nama akkasii nama akkasii nama akkasii ka jedhuun eega waan gootu jedheen yoo garte nafasi shuu kanaa waan sodaattaa jedheen waan amma tun nama ajabsiisu yaa rasuula rabbii takkaa umrii kee gubbaa waa takka hin sodaanneen jedhee na gadhaadhe ammallee takkaa otoo nafni shuu kan of fedhe duula fedhe lola fedhe halkan fedhe deemee bineensa fedhe waliin bu'ee takkaan sodaanneen shuu kan ofnellee jedhe kanan shuu kan oftaa deem jedhe alaaban naafsi jidduu jirtu yoo isa garte shuu kanaa wati deeme halkan kudhan guyyaa kudhan deeme miidhan yaal ikhwaani qofaa ifi biyya hagam gosa hagam kaafira hagam mushrika hagam keessa dabre guyyaa kudhan deeme kudhan osoo deemu naannoo qubsuma ummata sanii gahe gahe ree bakka inni jiru hin beeku inni kun mee jedhee gaafatuu hin danda'u ati maal jedhaniini akkuma nama biyyaa ummata keessa deemu osoo deemu jedhe isumaan walit baane jedhe waan ajabaa eenyuun namtichuma ajjeesuu deemu kanaa walit baane jedhe namtichi kun kam khaalid ibnu sufyaan ima kanaa walit baane jedhe yeroma duraa inni achesanii wal garri rifannooti qalbiin na rifattee nafni na sun shukanaaye jedhe dubbiin rasuulli baanu alayhi salaatu wasalaam kunoo argamte itti dhufe jedhe yeroo san salaanni zuhrii gaye jedhe silan salaanne an namtichaan wal garree dhaabadhee salaatuu hin danda'u maal sodaadhe jedhe yoo osoon salaatin nama kanaa walin buune heger salaatarraa mashkuula tahe salaanni na dabra qabamuun mala hidhamuun mala ajjeefamuun mala osoo salaatan salaatin jedhe yoo an amma salaates akka muslima tahe na beekaa na eeggata na ajjeesa akkam taha jedhe mala dhawate amma deema'a salaate deema'a osoon sujuudin osoon rukuucin matumaan akeeka'atuma gara isaa deema'atuma salaatee xumurate salaata ijtihaada ijtihaadni kun eegas ihu jirra oole salaatu lmaxluubi lilqatli wa salaatu xaalibi jedhanii nama namni tokko yoo namni si ajjeesu si barbaadu jiraate deemaa salaatta jala yoo nama ajjeesuuf barbaadu jiraate illee deemaa salaatta xukmiin akka inni guyyaa san ijtihaada godhe rabbiin guddaan gadhaabe jechuu inni kun salaata salaatatee fuuldura deemam osoo deemu namticha wali dhufne namtichi dhaabatee na daawwate dham nama guddinna hagam gayu sayfii akkam geettu qabu nama namni lubbu uhuu harkatti hidhatuum jedhe yoo an dhufe akkam ooltan jedheeni nagayaa eenyu naan jedhe jedhe eenyu namuma biyya kanaa tokko dhiira wali qabu jirtaa waraan ijaara'aa jirtaa dhagaye namticha muhammad jedhanii saniif waraan ijaaru jirtaa dhagaye anillee waraana kan keetti dabalamuuf dhufee jedhen ani haa dhufu jedhen gammade dhiheeffate gammade taa'i jedheeni waliin deemanii amma haasa'aa yaane jedhe qa'ee isaa jirraa qa'ee tanaa waa tottolfate dhumana wahii ijaaru jira walumaan waa hojjetu gore walumaan haasayaa deemne jedhe osuma haasofnu namarraa diqqoo fagaanne jedhe yeroma diqqo argadhee isa akka addatti argadhe seefima baafadhe mataa irraa darbeedhe mataa irraa darbeetuma mataa isaa fudhadhee cehe jedheen yeroo on silaa cehe dhokadhu ummanni dhiga iyyana dhagaya jedhaaf duuba dhahee jedhan akkasumatti fira baqadhee dhala halkan oofte guyyaa marroorraa haga deemu bultii kudhanii saddeet turee eegasii gale yaa ikhwaana mee waan rabbiif hojjetamu bultii kudhanii saddeet qofaa ifi bultii kudhanii saddeet booda deebi'e mataa isaa baatee deebi'e yeroon echeessanii magaalaa seene rasuulli rabbii dhaabatanii eegan waxyeen qaata rabbiin guddaan ittiin maaliif ajjeese eewan inni ajjeeseef isa kanattu rasuula rabbi ajjeesu uf ummata walit qaba'aa jira isa kanattu duula bahu'uuf gosa arabaa walit qabee gosa baay'ee waraana qopheessuu jira ka rasuulan ajjeesu san rasuuli rabbi alayhi salatu wasalaam duratti erge saxaabticha kana ajjeesee deebi'ee fuulli kee haa ifu fuulli kee haa ifu jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo wal argan yoos ajjeese yaa rasuula rabbi ajjeese yaa rasuula rabbi jedheen dhugaa baan ta'een dhugaa baan rabbii hankeettu rabbii kiyyan naa hime jedheen akka ta'e ajjeefte mataa isaa fidee dura buuse rasuuli rabbi gammadanii nukaas jedhanii fuudhanii mana fittiin galanii ulee takka kennaniif koo ulee tana fudhadhu jedhanii ummanni dhagaye akka abdullaahi ibnu uneys nagayaan namticha ajjeesee gale dhagaye sahaaban bahanii dhaabatanii eegan mana rasuulaa seenanii yoo inni mana keessaa gabbahe namuu dhaabatee eega ulee baatee gabbahe aba uleen tun maal jennaan rasuula rabbiin naa kenne maaliif sii kenne waan naa kenne fan isin gaafanne innis mootii biyya hudeyl hudeyl waan naa kenne fan isin gaafanne innis naan himne ulee tana fudhadhu naan jedhe deemii deebi'i mee gaafadhu maaliif naa kenniti jedhe inni rasuulatti deebi'ee yaa rasuula rabbii ulee tana maaliif naa kennite naan uleen tun alaamaa takka asxaa naafsi jidduu jirtu guyyaa qiyama'aa jedheen guyyaa qiyamaa ulee tanaan si beeka jedheen tanaan shafaa'a si fuudha ulee tana fudhadhu deem jedheen allahu akbar sahaaban dhaabatanii maal jedhe alaamaa naafsi jidduu jirtu uleen tuni tan waliin beeknu guyyaa qiyamaa naan jedhe jedhe subhaanallah ulee san guyyaa tokko lafan keenne kaalid egasii abdullaahin yoo lola deemu sayfii isatti hidhata guyyaa du'u dhaamate uleesan kafana isaa keessa kaayanii waliin owwaalan waliin owwaalan uleesan ulee taphaatii miti rasuula rabbi kenneef alayhi salaatu wassalaam waliin waliin owwaalan akkasitti rakkoo silaa argamtee ummata muslimaa cinqitu bifa gabaabduu saniin balleessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasuma gosti biraa ammallee banu asad jedhaniini if qopheessan duulaaf rasuula rabbitti duulu'uuf qophooyte san maal godhan gosa guutu qophaa'esan nama tokkoo miti san amma nama tokko keessaa dhaqnee ajjeesuun barbaachisu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana nama dhibba tokkoof shantama abu salamaa saxaabticheedhan beekamaa dura kaayee itti erge osoo isaan waamaa takka quban qabne ka isaan lola rasuulaatiif qopheessuu jiran waraanni rasuulaa dhufee keessa dhaabate biyyi isaanii asii achi dha'ee achi dha'ee gargar jigsee horii isaanii irraa oofate biyyi isaanii adhee waraanni duulee gale nagayaan yaloo yeroo achirraa as deebi'an saxaabtichi dura taa'a waraana kana abu salamaan guyyaa uxud dhayamee jira madaan isaa qancarte goomte duraa wayyoyte amma ammoo duula kana keessa haframte yeroo inni as gale madaan itti hammaatte madaa saniin du'e abu salamaan beektan egaa ikhwaani ummu salama haadha mana isaa yeroo isin inni du'e isin qiyaasa malee bo'otte kan rasuuli rabbi rabbii hin kee kadhadhu obsi yaa rabbi nama isarra khayrii qabu naa kaa'i jedhe bakka naa godhi ka rasuulli rabbi jedhee sun isiisan namni abu salamarra khayrii qabu garam jira irra gaarii eessi jira ka jetteen mee ime jedhi jedheen yeroo isiin iddaan fixatte ijoollee hedduu qabdi abu salamaan saahiba rasuula rabbiiti ilma isaa san akkasitti rakkifne rasuulli rabbii isii tana ummu salamaa fuudhe gaha godhatani akkasitti ijoollee isaa rasuulli rabbii guddise san egaa ummu salamaan beeytani aaqiltitti hayyuu guddoo beekaa isiin tun egaa nama xiqqoo miti ta guyyaa gaafa rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam hudeybiyyatti ummataan hiikadhaa umraa keessan jedhee ummanni dide mala kennite isiitan amma rakkoo lamat argame lachuu akka gabaabatti rasuulli rabbii achi cufe waan rakkoolee tana cinqii argamtu osoo namni dandeettii san qabaatee hatattamatti dafee cufee silaa rakkoon gugurdoon namarra hin geettu baay'ee garuu namni baay'een tana hin dandeenye akka rasuula rabbii godhe tana hin dandeenye alayhi salaatu wassalaam tun amma waa lama ka rasuuli rabbiitti milkaa'e rakkoo lama ta birattu dhufuu jiraata rakkoon tun lamaan maal ikwaanii ummata tokkottu amma warra namticha rasuulli alayhi salaatu wassalaam mooticha isaanii irraa ajjeese namtichi itti ergee saxaabticha irraa ajjeese saxaabticha abdullahi bin unes itti ergee khaalid bin sufyaan ajjeese kana gosa isaa tanattu haaloo bahuu yaadde hudeyl muslima irraa haaloo bahuu yaadde maal goote gosa birotti dhaqxee nama muslimaa mala dhawa'anuu fidaa jetteen gosti tun dhaqanii rasuula rabbitti dhaqan gosa maqaan isii cadaliif wa qaaraa jedhaniini qaaraaf cadal jedhaniini gosti tun lamaan rasuula rabbii bira dhufanii waan jedhaniin biyya keenna keessa nama hedduu ka muslima tahee jira nuhis amantii islaamaa tana fudhatuu barbaanna garuu amantiin beeknu ka muslima tahee amantii fudhates amantiin beeku ka fudhatuu hedus ittiin quufne nama olmaa'ii nama jajjabaa waa beeku nuu kenni biyyi teenna keessa ta'anii ilmii nu haa barsiisanii jedhanii turree waan khayriitii miti wannumaan amantiin dhufteefuu tanaa miti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam olmaa'ii nama kudhan qopheesseef ummata kana isaan maaliif deemaniif khiyaanaan deeman isinii galteem dubbiin isaan gurguratuuf deeman gosa taanitti rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama kudhan olmaa'ii qopheessaniif kurnyan kana dura taa'aa isaanii caalimticha beekamaa sahaabticha caasim ibnu thaabit ka jedhamu isa kana dura taa'aa godhan inni kun akaakoo gurbaa عمر بن الخطاب عاصم ابن عمر بن الخطاب بيتنيمي هاتسا انت العاصمي كناتي هكاكو سايتو عاصمي كان درتا اورن رسول ربي عليه الصلاه والسلام عاصمي كن جنن بك ماغا لولا بدري كيست كافر غدو فيته اكسما لولا احد اللي كافر بايه فيته ummanni kaafira baay'ee jibbe isa kana jechuu diina baay'ee qaba jechuu namni tokko dura taa'a waraana tahe baay'ee beekame diina hedduu qaba inni kun diina baay'ee qaba osoo deeman biyya san dhaqan yeroo isaan dhaqan lafa naannoo maqaan isii rejiic jettu jedhamtu yeroo isaan achi dhufanii isaan ka boqotu ummatuma hidhannoo hidhatee marsu argan yoos lafa tulluu takkatti jalaa cinaa galanii marsan marfamanii harka kennadha jedhanii yoo harka kennattan isin hin tuqnu yookaan isin ajjeefna caasimiin kun armaan dura kakatee jira maal jedhee kakate caasimii nama dura ta'an jara tana akka nama mushrikaa hin tuqne akka namni mushrika illee isa hin tuqne duraan kakate ana boo ballama mushrika ballama kaafira irratti hin bu'u kaafiras hin tuqu kaafirris nan tuqu haalolu jedhe lola eegala nama wal lolanii wal lolanii wal lolanii jara kurnyaanirraa torba du'an tokko tafe tokkichi boodallee nama leen du'e saddeettu du'e lamattu hafe lamaan hafe kaan jarri harka kennannee nu dhiisaa jette waan dhiisan seete jarri hidhanii qabanii hidhan ta jara tana lamaaniitti deebinaa waa'ee caasimii kana ka amma dura taa'aa isaanii kana ka du'e kana nama baay'eetu guyyaa beeytu guyyaa badrillee nama baay'ee fixe guyyaa uxud warroota alaabaa qureesh baatu ka banii abdiddaar san keessaa nama hedduu fixeen intaloota akka jirti warra banii abdiddaar ta warra qureesh alaabaa qureesh baatuu sanii sulaafaa binti sacad jedhanii maqaan isii sulaafan binti sacad tun dhiirsi isii achi du'e ilmi isiin dhalte afur achi du'e ijoolleen isiin dhalte afurtu lola keessa du'e ijoollee tana afraanirraa lama caasimit ajjeese dubbiin keessi ni haqaltu mee xiqqo intaloota akka jirti maqaan isii sulaafa binti sacad jedhaniin lola kaafiraaf muslim lola isan keessa ka hardhaa kanaa miti beeki ka uxud keessa dhiirsi sii du'e ilmi sii afur du'e ilma afran kana keessaa lama caasimit ajjeese yoos armaan dura kakattee jirti nama mataa caasimnaa fide gaala dhibba tokko kennaaf jette gaala dhibba tokko nama caasim ajjeesee mataa isaa naa fide kakattee maal jette lafee mataa isaa sanitti kamrii dhuga jette lafee mataa isaatti kamrii buufadhee dhuga jette haga jiruu kiyya hafe qodaa godhadha weelkaa godhadha jette lafee mataa isaa asmi nama diini guddaa qabachuu nama jabaa kuni kanaaf amma gostitu wanni isa wanni deemaniif takka guddoon taane isa kana ajjeesanii gaalli dhibbaa ala jira kun egaa inni du'e matuma isaa geessaniitum gaala dhibbaa oofatu kun waan xiqqoo miti inni kun maal jedhe duuba ikwaani lolee lolee lolee xiyyi irraa dhumte waraanni irraa caphe sayfiin oofee oofee oofee oofee osoon du'in dura rabbii fi kadhate yaa rabbi jedhe ganamarraa haga galgalaa lolanii beeka warri kunyan kun callaa yaa rabbi guyyaa guutuu amantii tantee tiksee haga jiru amantii tantee tikse eega du'e nafa kiyyanaa tiksi jedhe inni beekaa miree akka intaloon baddittiin sun lafee mataa isaa keessatti kamrii dhuga jette in beekaa mitan kanaaf amma rabbi fii kadhate yaa rabbi nafa kiyya naa tiksi amantii tantee tikse nafa kiyya naa tiksi yaa rabbi jedhe ummanni jara lamaan hidhatanii manattiin galatanii warra meeyta'a kaanit deebi'anii maal barbaadan mataa caasimii kaanii muranii intalootaan geessuu barbaadan qureeshi geessuu yoo isaan deebi'an rabbiin kunoo kinniisatti buuse naannoo san namni itti kalaayuu hin danda'u nama as kalaaye kinniisuma dhidda itti kalaayuu dadhaban wal mari'atanii maal jedhan yarana kinniifni halkan waan nyaatu beeytu halkan eegnee yeroo lafti dukkanoofte dhaqnee mataa isaa irraa murre jedhan yoo isaan halkanooftee isaan halkan dhufan galaana eessaa dhufee isaa namni hin beekne duumichi tokko samaa'ii gubbaan mul'atu jedhan bona yeroon sanii wajjin galaanni eessaa dhufee namni hin beekne dhufee meeytii jara hundaatuu fuudhee ka'aasimillee fuudhee dabre lafti dhiqamte galaana lafa qabate yoo borumtaa dhufan waan takka laftu بيتين تقولين يجرو كسر ربي قدام فولي بك في فئت ده برسي لو ربي هنك صدعتي ربي أسوجرتو ستكسة إيه قدوت اللي ربي قدام ستكسة كان هجنت إلا هذا برو جرى لمان توكو سفار من أبي بتته أباسا أمية بن خلف كا لولا بدري كيس الدولي saniif ajjeese kun egaa saxaabtichi beekamaan hubeyb hubeyb qabanii ajjeesuu isarratti walii galanii warri qureeshi gurgurate warri kun fudheesi qureesh hiitee ajjeesuu murteessanii haramarraa baasanii bakka tanciim amma jedhanii kanan beeytanii miti masjida caayishaa ka jedhan kayoo namni umraa harramatuu barbaade makkarraa dhaqee harramatee itti as deebu kanan beeytanii maasha allah masjid aishaa jedhaniini tanciim illeen jedhaniin bakka aishaan radiallahu canha waardaaha abdiraxmaan geessee irraasiin harramateetu bakka san jechuun xillii haramat askalaawuttu san irra askalaaw achi gabbaasanii bakka tanciim tanatti hidhan yeroo hidhan ajjeesuuf janana rakacata lama salaata naa hayyamaa jette hayyamaniif rakacata lama gaggabaabaa salaate osoo du'a salaa du'a sodaattinaan jettanii sodaatuu baadhe wallaahi sila rakacata kan salaata kanan dheereffadhe sila garuuga fuudhanii hidhan osoo hidhin dura geerare geerare geerare geerare geeraruu geerar ajabaa tokko geerar san keessa maal jedhe walastu ubaalii xiina uqtaluu musliman calaa ayi shiqin kaana fi llaahi madyaci eeguma karaa rabbirra jiraadhe akkamiin du'een nan laalchiftu jedhe nan hajjam wamaan natti hin dhagahamne wamaan natti rakkoon takka illeen jedhe wannummaan jabduun an karaa rabbi irratti du'u jedhe mana kiyya du'emu nama fira keessa du'emu akka badaan ajjeesamu sun tokka illee rakkoon qabdu jedhe yoo inni ajjeesu uf qopheessan eeginni hidhame abi sufyaan bira dhaabatee gaafate aboo jedhe namtichi muhammad jedhaniin kana karaa isaa qabattee sababaa sini akkanatti halaakamu jirta mee osoo muhammadiin kun silaa bakka tantee dhufe bakka tantee inni qabame asitti ajjeefamu jiraate ati nagayaan mana kan kee keessa fira ilmaa kan kee keessa horii kan kee keessa jiraatte jaalattaa jedhe jechuun ati nagaa argattee muhammad odoo du'e bakka kee feetaa jedheen fi'oo jedheen subhaan allahi san dhiisii jedheen wallaahi jedheen nagayaan mana kiyya dhangalee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam ganda fi keessatti qoree waraanu hin barbaadu jedheen yoo ati nagayaan galii rasuula qoreen hamiila waraantu naan jedhan hin hayyamu jedheen qorin maan rasuula rabbi waraanuu dhabde an haa du'u jedhe ajaban ajaban waan nama jabsiisu gaa kun akkasitti ajjeesan egaa oduun tun oduu nama rifachiiftu qiyaasa malee nama rifachiiftu nama kudhan ka olamaa'ittu du'e akka badaan du'e ammallee amma rakkoon tanarra nama rifachiiftu yerooma ummanni sun dhufee yeroma ummanni gostituun dhufte rasuulli rabbi nama kudhan ka amantii nama barsiisu olamaa'ii kenneef rakkoon hanganar guddoo takka ta biraa argamte sun maal nama tokko ka biraa dhufe abaabaraa jedhaniini caamir ibnu maalik jedhama mulaacibudha sinalleen jedhama mushrika warra najdiiti hadiyyaa fide rasuula rabbiiti badhaasa badhaasa kana islaameen finne akkuma gosti gosti gostaanii kennitu gosa hariira hidhatuuf nagaa hidhatuuf wal baratuuf kana fide muslima taatee innaan hin taane jedheen hadiyyaa nama kaafirarraa badhaasan fudhadhu anini galiin jedheen yoo sabbo maal jedheen amantii islaamaa kana qabadhu jedhee itti odeessa rasuula rabbi amantiirraa dubbatanii abboon itti jettu kun waan gaarii mee nama biyyi tiyyees biyya guddoo biyyi isaa biyya guddoo gaali inni mootii banii suleyn biyyi isaa biyya guddoo biyyi najdiituun biyya guddoo gosa baay'ee la jira ummata kana nama keessa deemee amantii barsiisu nu godhi jedhe silaan godha ama nama kudhan erganii beeka rasuulli maaltu achiin argamee moo oduun silan dhufne tana yeroo takka yeroo warri kun bahee dabre gaafin tunis dhufte rasuulli maal jedhaniin alayhi salaatu wasalaam jechi gaafi gaarii garuu warri najdii kun warra gaarii miti ummata gaarii miti saxaabaa narraa miidhani naganani sodaadha saniif isin erguu hin danda'u jedheen yoos namtichi kun aamir ibnu maalikiin kun anattu amaanaa isaanii fuudha jaara jedhaniin afaan arabatti namni tokko yoo amaanaa nama nagaya namaa kennee nagaya nama fuudhe namni biraa nama tuquu hin danda'u aadaa isaaniitti sun keessattuu gaaree namni akka isaa kun kasilaa mootii gosaa warri naannoo sanii tokkollee eega aamirii kanattu aamir bin maalik mulaa'ib il asinnattu nagaya kenneef abaluu eega jechuu dhagaye namuu tuquu hin danda'u sila tana garraa rasuulli rabbiitti quufan maal godhan duuba olomaa'ii sahaaba'a nama torbaatama baasan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam torbaatama qopheessan torbaatamni kun torbaataman qurraa' jedhama maqaan isaaniitu qurraa' jedhama warra qur'aana qaraa'u jedhamu warra halkaniin dhaabatee waliin salaatu tokko guruba tokko walitti dhaaqamu ka halkanii guyyaa ilmii baratu olamaa'ii kana qopheessan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam olmaa'iin kun da'waa rabbiitiif asii najdi qajeele kun hijaaz keessa qajeele beeka kun asii najdi qajeele kun nama gam torbaatama torbaataman kun osoo deeman biyya taan gayan namtichi waliin hin jiru biyya keessa deemanii amma da'waa godhan isaan bakka takka taa'uun isaan biyya keessa deemanii da'waa godhu da'waa osoo godhan saxaabticha beekamaa haraam ibn milhaan jedhama eessuma anas bin maalik inni kun haraamin kun haraam ibn milhaan kana waraqaatti kennanii dura taa'aa badaa tokko jira mujrimni caamir ibnu xufeyl jedhama caamir ibnu xufeylii kanatti ergan amantii islaamatti yaamuuf eenut erga warra torbaataman kun bakka takka qubatan asirraa amma nama lamaan nama sadiin gosa keessa erganii amantitti yaamaa oolan bakka eela horiin dhugan bakka biyya waa horii tikfatu bakka biyya oorruu qabdu tana keessa deemanii da'waa godhan eegalti ammoo tun hojiin isaan duraa qabatan tan namtichi kun nama bada een caamir ibnu xufeylii kun inni kun armaan dura rasuula rabbitti dhufee madiinaa dhufee waa sadii keessaa takka filadhu jedheen muhammad sadeen jedheen biyya tan addaan qoodamne haga badda'aa kan an bulchee haga gammoojjii ati bulchuu takka an amantii tantee qabadhee si jala deemee yoo ati na dura duute bakka tantee an qabatu si xaanaa tahu lama saniin jettu waraana biyyi najdi mara baasee dhufee lafarraa si dhabamsiisu sadeen kana keessa tokko filadhu jedheen san rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam sadeenuu hin filadhu waan dandeettu godhi jedheen deemi abbaa feeti fudhadhu fi koottuun jedheen dallansuu guddoo qaba rasuula rabbitti kana amma dhaamsi rasuula rabbitti dhufe amantii islaamaa qabadhu jechuu eenu ka fide haraam ibn milhaan yeroma inni itti fide majlisa fi bakka mana marii fi keessa taa'a kanamtichi dhufee sahaabtichi dura dhaabatee islaama irratti odeessuu haasawu jiru dugda duuban ija khiyaanaatiin waraana fi keessaa nama tokkotti akeekee nama badaa tokko jira jabaar binu salmaa jedhaniin jabaar binu salmaa kanatti akeekee dhayi jedheen sahaabticha dhaabatee isa dura dhaabatee amantitti haasawu jiru dugda duubaa waraana hagam gayutti gallakkisee dugdaa waraanee fuulduraan keessaa baase sahaabtichi radiyallahu anhu wa ardaa yeroo du'ee arge dhiiga fi akkanatti qabate fuula dibate mataa dibate fuztu warabbi ilkacba fuztu warabbi ilkacba rabbii gudda akka kadhee milkaa'e an milkaa'e rabbiin ka kadhee milkaa'e namuu rifate ammo rifate namuu nama biraa dhiisi kan maan isa ajjeese kunuu rifate jabbaariin kun in rifate jabbaar jedhin namticha ajjeese jabbaariin kun rifatee in milkoofneedha maal milkaa'ee du'e na ajjeese maal milkaa'ee jedhu milkaa'e milkaa'e maa jedhu ammoo milkiin tanii miti jannata rabbii argadhee jechuu shahaadaa argadhee jechuu jedhanii jannanumaan kun maal shahaadumaantu maal jedhamu dubbiin sammuu keessaa bahuu dadhabde namticha kana hujii mara dhiisee namtichi mootii isaa kana biraa deemee biyya keessa deemee wanni jannata jedhamu sun maalii kan namtichi gaafa ajjeese fustu fustu milkaa'ee milkaa'ee jedhe sun maal jedhe nama odeeffatu osoo akkasitti odeeffatu madiinaa dhufe madiinaa dhufee ummata gaafate ummanni beeke akka inni ajjeese haram milhan nam tokko illee hin ajjeefne dhugaatti himanii jannata irraa odeessanii fi muslima ta'e amantiin gadoon qabdu amantii qabannaa wanni san duraa martuu dhiigatte amma namtichi du'e sahabtichi jarrituu noo oduu quban qabdu yoos namtichi badaan kun waraana fi fudhatee bakka isaan jiranitti marse dhufe eenyu ka marsu amma aamir ibnu tufayli kana yara torbaanuu marsee torbaatammanuu marsee achitti weeraratti banan haga wallolan haga wallolan hunda isaanii ajjeesan hunda isaanii ajjeesan nama tokko qofatti madoo dhiiga keessa kufee hin duune bahe كعب بن زيد بن نجار جدام إن دون أجائب ربي وقاته كومبودا مو قافس ربي كسب باسي قالي ليقا كيسا كوفي مداية مدعون قالي كعب بن زيد وقاته كومبودا لولا خندق كيسا شهادة أرقتين يروا أن يكون أرقمتو جرى لمتو horii tiksu'uuf horiin maal geejjiba isaanii gaangee isaan yaabbatan harree isaan fa'atan gaala isaan fa'atan waan kana nama lama tiksa guyyaarra jarri lamaan horii tiksuuf ergan kun ala jiran iyyanna dhagayan amma yoo isaan shakkanii achiis deebi'an kunoo lolli akkana deema tokko takkitti lola cehee warraa walin bu'ee du'ee tokko immoo hin qaban ka qabame kun eenyu amr ibnu umayya addomarii jedhama isa kanan ajjeefne booji'anii gabra godhatan eega gabra godhatanii namtichi baddichi mujrimaa kun amir ibnu xufayli kun haadhasattu nazrii qaba gabricha bilisoomsettee nazrii qabdi nazrii haadha isaa tanaaf isa kana bilisoomsee deemgali jedheen ammin kun gadoo guurdoo qaba olomaa'iin inni duraan wajjin deeme saaxiboowwan isaanii hunduu karaa rabbi keessa dabran sahaaba nam tokkollee oduu quban qabu rasulli oduu quban qabu yeroo kana wanni kun asii argamaa jirtu oduun warra kunyan kaanii rasuula bira geette alayhi salaatu wassalaam osoo akkasi jiran egaa oduun tunis dhufti eenyu ka oduun dhufe egaa amr ibnu umayyaa kana ka amma bilisoomsan kana kun maaltu argame achirraa isa ka madiina gala deemu biyyuma san keessa osoo jiru guyyaa tokko muka jala boqodhe isa ka muka jala boqotu jarri lamaa dhufanii naannooma inni jiru kana hiikkatanii muka jalatti rafan yeroo jarri lamaan akka gaarii rafanii arge aboo gosa tana ummata badaa kana ka nama torbaatamaa nurraa fixe osoo waa tokko irraan ajjeesin irraan gadhudhe jara lamaan kana mataa irraa darbe yoo inni meeshaa isaanii gara gaggalchee laale kunoo xalayaa rasuulli rabbii katabee fi isaan mushrika kaafira garuu nagaya kenna'aa fi namni muslimaa jaara tana ajjeesinaa jedhee rasuulli katabee finfidhaa qaba fifate maqeessa malee subhaan allah waan akkamin rabbi na buuse garuu ga maal godhare deeme firraa fuulduratti madiinaa dhufe yeroo madiinaa dhufe rasuula rabbitti hime namni torbaatamman kun halaakmani rasuulli rabbi rifannoota jara kunyan taanii qaban yaaddawanii yaaddawanii hirriiba dhaban ji'a tokko guutuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkanii guyyaa qunuuta godhanii abaaran ummata san abaaran yaa rasuula rabbi nama lama ajjeese namni lamaanan ajjeese waraqaa kana irraa fuudhe waraqaa kana ho'aa jedheen ولولا كون ورقان كرسول ربي كنيف عليه الصلاة والسلام طلع ينتر جرتنا أجيفت إيه أجيس مالف أجيفت قوسا نما كان في كان سه بي بي ساني كيسا أكسا قوسا نجر مجري قروا نجري نجاك أبدي رسول النجاة كنيف ميل على إخواني إيه ورا أمنتي إسلاما كان الروان أرجها سو بكتنا رام سجود دا دبرسنا ميلان nama kudhan olamaa'ii gurguddaa kaafirra ajjeese torbaatama biroo kaafirra ajjeese kaafiruma nama torbaatama sirraa ajjeese sanirra atis nama lama ajjeefte namni lamaan kun nagaa kenniteefii jirta duraan ati rasuulli rabbi maal jedhan alayhi salaatu wassalaam jara lamaan ati ajjeefte tana nagaa kenneefii jira atis hin beektu diliin qabdu jedheen dura tak lammata ammoo isaan kana gumaa isaanii baasa jedhan warra isaaniitti gumaa kenna dhiiga isaanii hin baasa jedhe rasuulli rabbi dhiiga jara lamaanii jara lamaan nagaa rasuulaa qaban islaama ajjeeseemi gumaa baasuu qaba jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan ajabaa gartumeef waan yeroo rakkoon hagas geettu san isaan mudattetti gumaa baasuu qaba isaan jechuun kun waan akka seenatti dhugaa rabbi nama ajabsiisu sababaa gumaa kanaatiin rakkoon bira argamuu jiraatti waa'ee sanii yoo rabbi'ee jedhe darsii itti aanu keessatti dubbanna haga darsiisan keessatti wal geennu nagaa rabbiitu nu jiraadha والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته